iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi nka jewe mfise abana bane ije ndabarondera je nyene ndi umupfakazi singira icepfo ca ruguru aha ntagiye gusura iyo arara canke ugenda gukubura agaceri sinjya simbaho bisaba ko leta yoturonderera ubw'abanyeshuri bakaturonda aho twoyiga hamwe tworonka ahacu turambika umusaya nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yabi- ya- yatwemereye twipfuza ko bodutunganiriza aba ni abarundi baba mu carama i bujumbura bavuga ko ari impunzi z'imbere mu gihugu ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari arabanzirizwa n'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na rosine munezero
mwaramutse abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika muri mwese amakuru tubashikiriza yo mu- avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri amerika aho umukandida donald trump w'abarepublikani hamwe na hillary clinton w'abademokrate mu kiganiro cyabo cya mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere batanguye bishyura ku bibazo bijyanye n'ubutunzi muri icyo kiganiro gisa n'uko abakandida batahana agahengwe umukandida clinton niwe yatanguye afata ijambo aho yabwiye abamukurikira ko ari we mukandida bakeneye mu ihinduka ry'ubutunzi bw'igihugu cyabo Hillary Clinton yavuze ko umugambi wiwe ari ukuduza ubutunzi mu gushinga amashirahamwe mashasha mu kwagura ayasanzweho no mu kunganisha imishahara ku bwa Hillary abanyagihugu bo ku rugero rwo haga- rwo hagati uko bazomererwa neza niko igihugu kizogenda gitera imbere umukandida Donald Trump yatumye urutoke uwo bahangana Clinton mu kugaruka ku makete y'akazi yakoresheje ku ruhara rwiwe donald trump avuga ko azokwerekana amakori yatanze mu gihe hillary azokwerekana amabaruwa yakoresheje ku rwego rwiwe bwite akoresheje umuhora w'akazi trump avuga kandi ko azogarukana amahinguriro y'imvukira za amerika yagiye gukorera hanze y'igihugu kugira agaruke gukorera muri amerika hagati trump yagarutse kandi ku mugambi wiwe wo kugabanya amakori y'abatunzi kuko kubwiwe kugabanya ayo makori bizotuma amashyirahamwe yabo yabo agaruka mu gihugu hagati Hillary Clinton avuga ko kubona umukandida Trump adashaka gushyira ahabona ibijyanye n'amakori yiwe ko hari icyo anyegeza inyuma yo kwishyura ku bibazo bijyanye n'ubutunzi mu kiganiro muri icyo kiganiro cyahuje abakandida Donald Trump na Hillary Clinton bahavuye bishyura ku bibazo bijyanye n'umutekano hamwe n'amoko umukandida Hillary Clinton w'aba- w'abademokrate yatumye urutoke umukandida Trump mu kumubwira ko afise ingendo y'amacakubiri yagarutse ku bijyanye n'uko Trump atemera ko Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari ari imvukira ya Amerika avuga ko ikibazo cy'amoko ari ikibazo gikomeye muri Amerika bategereza kwicarira bakagerageza gusubiza hamwe abanyagihugu n'abapolisi bakongera bakagwanya n'ikibazo cy'intureka zimaze iminsi zibonekeza mu mareta atandukanye trump yishuye avuga ko mu ntango z'uku kwezi yatinze akemera ko perezida obama ari umunyamerika kubera ko yaberetse urupapuro rw'amavukiro yiwe ku bijyanye n'umutekano umukandida trump avuga ko hakwiye kugaruka itegeko riha uburenganzira abapolisi bwo gusaka uwo bashatse itegeko ritacemewe n'ibwirizwa shingiro rya amerika kuko ryahotera abanyagihugu bamwe bamwe ku bijyanye n'umutekano umukandida Hillary Clinton yavuze ko intambara ya mbere azogwana ari ijyanye n'imbuga ngurukanabumenyi aho yatumye urutoke ibihugu by'uburusiya n'ubushinwa ko byinjira mu makuru ya leta zunze ubumwe za amerika kandi ko umukandida trump abifisemo uruhara kuko ashikiye igihugu cy'uburusiya muri icyo gikorwa umukandida trump yishuye avuga ko ibyo byagirizo atabyemezo bifise Hillary Clinton yavuze kandi ko amashyirahamwe y'ubuhinga bwa none akwiye kwitanga mu rugamba rwo kurwanya leta ya kisilamu no mu kuyahagarika kwegeranya amafaranga hirya no hino ku isi biciye mu buhinga bwa none perezida muhammadu buhari wa nigeria aho yari mu nama nkuru y'ishyirahamwe aho yari mu nama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu ndwi iheze yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru ijwi rya amerika bamenyesha ko leta yiwe itarota iganira n'umugwi w'iterabwoba Boko- boko haramu mu gihe atazi neza uwurongoye uwo mugwi perezida buhari avuga ko yahaye umugwi boko haramu inshuro zitatu amahirwe yo gusokoroka kugira abarongozi bayo baja habona yamara ko atayo ah, atavyo bakoze kandi ko atiteguye kubandanya abibasaba ikindi perezida Buhari na wa Nigeria yagarutse ko numugwi mushasha uheruka kuvuka ukora ukorera ibitero mu izinga rya Niger aho igihugu ca Nigeria gisanzwe gicukura mazutu ivyabereye mu inta- ivyabereye intambamyi ubutunzi n'iterambere vya Nigeria President Buhari ya- amenyesha ko leta yiwe iri kiragerageza kuganira kugiriranira ibiganiro n'uwo mugwi mu bi- mu gihe uwo mugwi wemeye kwitaba ibiganiro atari uko ngo leta yiwe iriteguye kurwanya uwo mugwi ku bijyanye n'ibiturire bikorwa na leta ya nigeria perezida buhari avuga ko ikibazo cy'ibiturire ari ikibazo kimaze imyaka itari mike ariko ko leta yiwe idashobora kwi- kugitorera umuti nk'uko yabikoze agishika ku butegetsi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatatu aho leta yahagarika bikekwa kurya ibiturire bose bagapfungwa perezida buhari amenyesha ko ibihe byahindutse ubu bategereza gufata, gufata umwanya wo gukora amatohoza
aya yari amakuru yo hirya no hino muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook voa radiyo yacu noneho amakuru yo mu biyaga bigari abanyarwanda batanu barimo uwafatiwe i dubayi asubizwa mu rwanda rero baraye bagejejwe bwa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo mu byo baregwa harimo iterabwoba ku nyungu z'idini no kurema umutwe w'ingabo utemewe n'amategeko asumita kaboyi yaduteguriye inkuru Ismail Nsengiyumva uherutse gufatirwa mu mujyi wa Dubai kimwe n'abandi bane binjiye mu rukiko bambaye amapingu ku maboko bashyikijwe n'abapolisi benshi bane mu baregwa bigaragara ko hari abasore bakiri bato ku buryo bashobora kuba batarengeje imyaka makumyabiri n'itanu aba basore bato bari bambaye ingofero ziranga abo mu idini ya kisilamu naho Nsengiyumva Ismail uherutse gufatirwa mu mujyi wa Dubai we yari yambaye ikanzu y'umweru y'abayisilamu muri iri tsinda ry'abantu batanu niwe wenyine ugaragara nk'ukuze ugereranije n'abandi bane bari kumwe bose binjiye mu cyumba cy'iburanisha bamwenyura bafite amatsiko yo kuganira nabo mu miryango yabo yari yaje gukurikirana uru rubanza gusa ntabwo bagize amahirwe yo kugumana nabo kuko nyuma y'uko umucamanza amaze kubasomera ibyaha baregwa bigera ku munani birimo icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gikorwa cy'iterabwoba kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba ubugambanyi no gushishikariza umutwe w'iterabwoba kurema umutwe w'ingabo zitemewe gufasha kurema umutwe w'abagizi ba nabi iterabwoba ku nyungu z'idini n'icyaha cy'ingengabitekerezo batarahabwa ijambo ngo biregure kuri buri cyaha umushinjacyaha yahise asaba urukiko ko urubanza rwakomereza mu muhezo atanga impamvu ebyiri zirimo ko uru rubanza rukomeye kuruburanishiriza mu ruhame bishobora kubangamira umutekano kandi bishobora no kwica iperereza iki cyifuzo cyashyigikiwe n'ababuranyi babiri muri batanu babiri babwira urukiko ko ntacyo bibatwaye ko urubanza ruramutse rukomereje mu muhezo mu gihe abandi batatu ndetse n'abunganizi babo bagera kuri bane bagaragaje ko basanga nta mpamvu yo kujyana urubanza mu muhezo bavuze ko ibyo bazi byose babisobanuye ndetse bakavuga ko basanga ahubwo urubanza rukwiye kubera ku karubanda kugira ngo n'abandi baba bafite inyota yo kujya muri iyi mitwe babikuremo isomo abaregwa kandi batatu basabye ko urubanza rwabo rutabera mu muhezo kugira ngo abo mu muryango wabo babashe kumenya ukuri ku bibavugwaho abavoka nabo bunze mu ry'aba batatu batemera ko urubanza rwajya mu muhezo bavuga ko impamvu ubushinjacyaha butanga bushaka umuhezo wo gukomeza iperereza zitigeze zemezwa n'umushingamateko nk'imwe mu mpamvu ituma urubanza rujyanwa mu muhezo umucamanza yashyigikiye ibyasabwe n'ubushinjacyaha maze urukiko rufata umwanzuro ko urubanza rwakomereza mu muhezo rushingiye ku byo amategeko ateganya ndetse runashingira no ku byo ababuranyi bamwe basabye urukiko rushimangira ko ku mpamvu z'umutekano w'igihugu urubanza rwakomereza mu muhezo iki cyemezo cyakurikiwe no gusohora abari mu rukiko bose usibye ababuranyi bagumyemo abo mu miryango y'abaregwa nubwo basohowe mu cyumba cy'iburanisha bahisemo kuguma hanze bategereje uko birangira iri tsinda ry'abayisilamu batanu rije rikurikira irindi ry'abantu makumyabiri na batatu bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba bo bamaze kuburana ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo basigaje gusa ko imanza zabo zatangizwa mu mizi ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko ko aba bantu batanu bashya nabo bazaburanishwa muri dosiye imwe n'abafashwe ku ikubitiro ubu bagiye kumara amezi umunani bafunze usibye abafashwe bamaze kugezwa imbere y'urukiko ubu bamaze kuba makumyabiri n'umunani abashinzwe umutekano bamaze kwica abandi bagera kuri batanu bavuga ko baba bashaka kurwanya inzego zishinzwe umutekano aba batanu nabo bari bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ejo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr na leta y'u rwanda bateye umukono ku masezerano yo guha impunzi uburyo n'ububasha bwo gukora ibibateza imbere bijyanye tuvuge no guhabwa inguzanyo z'amafaranga yo kwikorera imishinga ni urugero u rwanda rufite impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitatu z'abarundi n'abanyekongo umunyamakuru wacu tabita mukamusoni yakurikiye umuhango wo gushyira umukono kuri ariya masezerano leta y'u rwanda ifise umugambi wo gutangura gushira mu ngiro ivyo yiyemeje mu ikoraniro ryitiriwe obama obama refugee summit riherutse kubera mu gisagara ca new york muri leta zunze ubumwe za amerika muri iyo nama u rwanda rwafashe ingingo yo kureka impunzi zikigira impunzi zigashobora no gutanga akazi ku bandi nk'uko abagwirizatunga bo mu rwanda nabo nyene babikora ibi nk'uko umushikiranganje wo kurwanya ibiza no gutahukana impunzi abivuga ni kimwe mu bintu bine u rwanda rwiyemeje harimo no kwigisha impunzi amashure mato mato ayisumbuye na kaminuza umushikiranganji mukantabana yamenyesheje ko mu rwanda muri rusangi bafise impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitatu zigizwe n'abarundi n'abanyekongo uyu munsi abafatanyabikorwa bari kumwe na midimar na hcr bahuriye hamwe kugira barabe ingene iki gikorwa co guha ubushobozi impunzi ngo zishobore kugira ubwigenge mu bijanye n'ubutunzi coshirwa mu ngiro iki gikorwa kizotuma impunzi ziteza imbere zishobore no guteza imbere igihugu zirimwo kuvuga rero ngo ese bazaba babaye abaturage ni impunzi ni impunzi ariko ni impunzi n'abaturage kuko mu by'ukuri u rwanda ruteye imbere ariko tukagira abantu ibihumbi ijana na mirongo itandatu birenga basigaye inyuma muri kwa kutubara uko duteye imbere ba bantu bashaka kudusubiza inyuma niyo mpamvu rero niba tuvuga tuti umunyarwanda nazamuye n'umuntu wese uri umuturarwanda nawe nazamuye icyo twabahaye ni uko twabahaye uburenganzira bwo kuba abantu nkatwe kuba abantu nkawe kugira uburenganzira nk'uko n'umunyarwanda yawugira kugira ngo bose bashyire ingufu zabo aho kugira kugira ngo babe umutwaro ku gihugu ahubwo babe navuga nk'amahirwe ingufu zabo zo kwirwa zicaye mu nkambi ubwenge bwabo bwo kwicara hariya bishobore byose kubaka igihugu kibacumbikiye abamenyesha amakuru bari bafite impungenge z'uko impunzi z'abarundi n'abanyekongo bashobora gutuma abanyarwanda babura akazi kandi bigatuma impunzi zitifuza gutaha umushikiranganje serafina mukantabana yamiriye kure izo mpungenge kumva yuko wenda byatuma bishimira ubuhunzi ntibazigere bataha ngira ngo ntabwo ari byo burya ntawe udakunda igihugu natwe abanyarwanda twese twashatse gukoroka mu gihugu cyacu nafatira nk'urugero u rwanda ni igihugu buri wese yabaye impunzi ntabwo aba- abantu bose bari hanze ari ukuvuga ko ariko bari bakene hari abari barakoze za bizinesi hari abari bameze neza ariko ntabwo byababujije gutekereza ko bataha mu gihugu cyabo urukundo rw'igihugu rurenze ibintu birumvikana ko aramutse yiyumvisemo ko u rwanda rwiyumvamo akumva ko ashobora kuhakorera ubuzima bwe kandi ntabere umutwaro igihugu cyacu akaba ahubwo yatubera amahirwe mu buryo bw'uko yashyiraho inganda mu buryo bw'uko yagira imirimo yakora iha abanyarwanda aka- akazi ntaze kutubera umugogoro icegera c'uwurongoye psf ihuriro ry'abikorera utwabo mu rwanda gerard mukubu yavuze ko kuronsa impunzi ubwigenge mu bijanye n'ubutunzi bizotuma igihugu cunguka gerard yatanze akarorero ku bikorwa n'impunzi bigatuma u rwanda rusohora vyinshi gusumvya ivyinjira ni ukuvuga ngo niba hari aho bari aho mahama dufite ihuriro ry'u- ry'ubukorikori rikomeye rijyana ibintu hanze bariya bari mu mpunzi nibabikora bikurikije n'ubumenyi bafite n'ubuhanga ya- yahoze avuga biriya bya indego izajyayo kugirana ubufatanye kugira ngo bakorane izagenda ibereka uburyo bashobora kubikora mu buryo bwa gihanga kugira ngo bigere ku isoko mpuzamahanga aho bazabonera n'amadolari menshi ayo madolari menshi azajya he niyagaruka azaza mu gihugu cyacu mu kuza mu gihugu cyacu bisobanuye ngo biranagabanya cya kinyuranyo kiri hagati y'ibyo dukura hanze n'ibyo tujyana ahandi urongoye hcr sabe hazamu hamwe n'umushikiranganji wa midimar bose bamenyesheje ko amafaranga ategekanijwe gutangwa mu gutangura uyu mugamba angana n'imiliyoni mirongo ibiri z'amadolari y'abanyamerika ayo mafaranga bamwe baribaza niba atofasha mu kugira hagarukanwa amahoro mu bihugu impunzi zivamwo aho kuzifashiriza aho ziri urongoye hcr co kimwe n'userukira igihugu c'ububirigi mu rwanda bose bamenyesheje ko gutorera umuti ibi bibazo biri mu bihugu bibaraje ishinga ariko ntivyoroshe saber azamu yamenyesheje ko gutahukana impunzi bivana n'icuka kiba kiri mu gihugu nayo arnut powers aserukira igihugu c'ububirigi mu rwanda yamenyesheje ko kuba mu bihugu nka congo n'uburundi harimwo intambara nabo nyene bibaraje ishinga izi miliyoni mirongo ibiri z'amadolari y'abanyamerika nk'uko bimenyeshwa na hcr na midimar ni amafaranga agiye gutangura gukoreshwa mu kwigisha no guha imitahe impunzi ngo zikorere uyu mugambi uzotangurira ku mpunzi zari zisanzwe zaratanguye imigambi yo kwiteza imbere bazokongerereza ubumenyi bongere bahabwe imitahe abari bayisanganywe nabo bayongererezwe abadashoboye gukora imigambi bazigishwa n'ikigega bdf n'ikigega cishingira abanyagihugu badafise imitahe kikababera ingwati kugira bashobore kuronka amadeni mu mabanki impunzi nazo zizofashwa n'ico kigega kugira zishobore kubaho nk'abandi i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo mu burundi imiryango irenga magana abiri na mirongo itatu n'itanu y'abantu bavanywe mu byabo ni ukuvuga impunzi z'imbere mu gihugu baba mu carama mu mujyi wa bujumbura mu bibazo bikomeye cyane by'ubukene eloge wirika neza arabidusobanurira site ya carama iri muri karitsiye ya carama zone kinama komine ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura ni ku metero nkeya uvuye ku ibarabara rn9 rihuza umugwa mukuru bujumbura n'intara ya bubanza mu burengero utuzu twaho twubakishijwe amahema hamwe n'ibiti amahema nka yose yatabaguritse abahaba usanga nk'akumba k'imetero imwe kuri zibiri karimo umuryango wose w'abantu bashobora gushika kuri batanu uwo mukenyezi w'abana bane namusanze ariko afungura uduharage n'udutoke bangaha ari ntivyoroshe nawe agatoki ndagahawe n'umuntu avuye iyo ruguru aho ndyama nyene niho ntekera ku buryo ari hatoyi abana baryama ngaha ku ruhande ntabwo guheza tukaryama ngaho nyene dutekera masanga nyashobora kuhabara nubwo tutari busohore imbabura hanze dutinya yuko umuyaga ugurura amakara dutekera mu nzu nyene uko gukinjikira mu nzu kurafise ingaruka mbi uwo mukenyezi wundi w'abana batatu afise babiri bahiriye mu nzu namusanze ariko aracumba imbere y'udusamba ryamako bumva baravuye ku ishuri jana n'indyame umukuru yari ahetse uyu mba aratsitaye rero ibiharage aca kwita ukuboko mu biharage ubu gusa ubona yakubise gusa uyu ntiyahishikanyeho cyane mbyutse jana nzi mbera ngo ni inzu yo bihiye usanga n'abana bahiye bakuse ukuboko mu biharage kuba ndi ngaha ntabafise ntababika ibintu abana turyamana mu byombo imbabura nshira mu nzu urumva nturonka wisanzura ngo uryame neza nta hantu haguye kubera ahaga ntiturange nawe urutekeraho n'ingene hameze nawe urabibura nta kuko wahageze ubukene bwarugarije ababa muri site ya carama ku buryo bamwe bamwe bafungura ivyo batoragura mu mayarara uwo mupfakazi w'abana bane n'umwe muri bo utu duceri kugira ngo ndaturonke nja gukubura aho abana b'abantu banikiye naho nyene baduhinda igiti tubavireho tubavireho aha turamerewe nabi rwose urabona nk'ubuzima turimwo ni ubuzima bugoye aha amahema yarashaje aha abana urabona aho baryama ngane hameze kuva dushitse ngaha baragwaye ibihere inyondwi gushika no nk'ubu baracafise inkovu z'inyondwi ni ukuri turi mu buzima bugoye bugeze ku mupfakazi hoho ni hatari aha nka jewe mfise abana bane ije ndabarondera jenye nyene ndi umupfakazi singira icepfo ca ruguru aha ntagiye gusura iyo arara canke ugenda gukubura agaceri sinjya simbaho niko tugeze mu buzima bugoye cane nkoba imvura igatasa tukiri ngaha tuzotwagwa aha ndafise umwana aremvye ngaha nabuze ukungene umwana yovugwa kubera ubuzima buke ubukene abavyeyi babamwo burakoba no ku bibondo uwo mwigema agiye gutangura amashuri yisumbuye ariko nta vyizigiro vyo kuronka ibikoresho je nabuze amahera y'amakare nabuze nayo Ba- barabuze n'aho kugenda kunyandikisha batamara bafise jewe twirwana n'abavyeyi ngaha nta nahamwe biri bagenda kurondera akazi ko ataboronka bagenda kurondera akazi bisaba ko leta yo- yoturondera twebwe abanyeshure bakaturondera aho twoyiga Renovandi Ndurwaha umwe mu barongoye aba muri site ya Carama avuga ko ubukene bugejeje abantu aho bisasira amashashi urabye uburaro amahema yaratabaguritse urabye ibyo umuntu aryamako byaraheze umuntu usanga yisasira agashashi canke ikarato inzu zasukumwe zirahari kuruwa ruje yarazubatse mugabo ubu ziruzuye iyo umuntu agiyeyo birya biri munsi bica bitarukira ku muntu agiyeyo bisabwa ko hoba kuva idugo kugira ngo zongere zikore neza bimaze gutaragurikira ku bantu mu nyuma naho bizomeneka bisendanishe hanze ya- y'ico kinogo hace haza rero za ngwara z'ivyaduka zitewe n'isuku rike mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani leta yari yagerageje gutorera umuti ikibazo c'abo bantu ico gihe bari aho bita ku mase ku nkengera z'ikiyaga tanganyika inyuma y'imyaka ibiri bamwe muri bo baronkejwe amatongo ariko abo bo mu carama bavuga ko babwiwe ko amazina yabo akiri mu mashini azosohoka hanyuma barindiriye mpera mbona hamwe tworonka ahacu turambika umusaya nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yabi- ya- yatwemereye twipfuza ko bodutunganiriza bakadukomoreza hari uwo twari twatumye ko twan- twanditse twerekana ko ari we yodusigurira ibyacu kuko niwe yari aturongoye bakanabaza ibyo byacu batubwira ko byaheze mu mashini nabo bavuga ko ba- bazokwandika ntibagakubandika tutunganizwe nk'uko batunganirije abandi abo banyagihugu bava mu mihingo itandukanye bemeza ko ari impunzi zo kuva mu myaka ya mirongo icenda ariko umushikiranganji wo gufatana mu nda asukwa bita martin ivy'abandi siya si impunzi bari tubashira mu mpunzi bajya oya kubona abantu biyegeranirije bagiye bariyegeraniriza hamwe bava ku- muri sabe bagenda ku mase ku mase baravayo baba baragiye hajya none abakene bo ba- bava aho bahunze ubukene abakene ni benshi muri kino gisagara ca bujumbura aho siso bari hari igihe natwe twasanga twahunze twaca duhunga natwe igihe ubu- ubuzima bwo mu gisagara bukunaniye uca usubira iwanyu jewe nta- ndangije amashuri mu gisata c'ubutunzi nabona ko nashoboye kuba mu gisagara ca bujumbura ico nakoze nagiye hehe naciye ngenda muhira iwacu rero nagiye kurondera akazi hari abashinzwe kuguma ngaha kubera babishoboye je naragiye benshi barabahaye n'amatongo ntituzi iyo bayasize umushikiranganji n'ivy'abandi asigura ko leta yamaze gufata mu minwe ikibazo c'ababa muri site ya carama nka leta dutegereza gukingira biri mu bijanye no gukingira agateka kazina muntu biriya ntibishobora kubandanya twese turakorana na, na meri ya bujumbura dukora n'ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu kugira turabe bajya abantu ko bogira ubuzima kandi nabo nyine bazovyumve si ukubanka ni abanyagihugu b'abarundi mugabo bateza kuba ahantu hameze neza muri kazoza baza kuvuga ko leta atasho yakoze ko twaretse ibintu bikayangara ibyo ntidushobora kubyemera rero ikigo twamaze kubikora two turitegura kugira tubereke ukundi kuntu bobaho neza harimwo nuko bamwe bamwe basubizwa iwabo nimba batagira amatongo ivyo n'ibindi bikorwa bikorwa hanyuma uburaro ivyo ni tuzovyiga mu bushikiranganje ngaha mugabo mve ko ajya ahantu adashobora kuhaguma site ya carama irimwo imiryango igera ku majana abiri na mirongo itatu n'icenda igizwe n'abantu baba amajana icenda abenshi muri bo ni abana urwaruka n'abakenyezi eroge urikaneza bujumbura ijwi ry'amerika nshuti zacu ubu noneho ijwi ry'amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
kwishyura ku bibazo by'abanyagihugu ku byerekeye amahoro n'umutekano no kurwanya iterabwoba n'ibyo bizoshimikirwako na leta zunze ubumwe za amerika mu gihe abayiserukira bazokwifatanya n'abaserukira ibihugu ijana na mirongo icenda na bitatu mu ndwi y'inama ikomeye igira iya mirongo irindwi n'imwe y'urwego rukuru rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu leta zunze ubumwe za amerika zibandanya kwiyemeza ku byerekeye gukorana n'amakungu kugira zikorere inyungu zayo no gutuma amakungu arangwa n'amahoro n'iterambere kurushiriza icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo vyerekeye amashirahamwe mpuzamakungu shiba croker yatangaje ko ibikorwa bizoba mu kiringo c'indwi bizokorera inyungu zikomeye za amerika kwishura ku bibazo vy'abanyagihugu bizoshimikirwa ko igihe perezida wa amerika barack obama ari kumwe n'abategetsi b'ibihugu vya canada ethiopia ubudagi jordania ubusuweda mexique n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu ban kimun bazogirisha inama y'abategetsi b'ibihugu ku bibazo vy'impunzi inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yishura ku bibazo bikomeye by'abanyagihugu ivyo bitangazwa n'icegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ku bijanye n'amashirahamwe mpuzamakungu shiba croker avuga ko biteze ko iyo nama izovamwo ukwiyemeza gukomeye ku kamo k'ishirahamwe onu kerekeye gufasha abanyagihugu kwagura imigambi ijejwe kwakira impunzi hamwe n'uburyo bushasha bwo gufasha impunzi hamwe no gutuma impunzi zishobora kuja mu mashure no kuronka akazi leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gushigikira utwigoro two gukomeza amahoro n'umutekano zizogerageza gutuma haba intambwe mu vya politike muri siriya libiya yemeni n'ibindi bice vyasinzikajwe n'ingwano zibikishije ku ntumwa z'ishirahamwe onu muri iyo nzira umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry azokwitaba inama y'urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi izoba ishimikiye kuri siriya azoba ari n'umwe azogirisha inama y'abashikiranganji kuri libiya leta zunze ubumwe za amerika zizokubakira ku byo ziyemeje imbere yaho ku vyerekeye ibikorwa vyerekeye amahoro vy'ishirahamwe onu bigenewe gukomeza uburyo bwo kwirinda amatati gufasha mu gikorwa co kugarukana no gutsimbataza amahoro amerika izobandanya gukomeza ugukorana n'amakungu mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba n'ivyiyumviro vy'imigwi y'intagondwa hamwe n'abagwanyi b'abanyamahanga bagira iterabwoba amerika kandi izorondera gukomeza ububasha bw'ishirahamwe onu bwo gushira mu ngiro ivyashikijwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu ku bijanye no kwirinda ivyiyumviro vy'intagondwa amerika izogerageza kugira intambwe iri kumwe n'ibindi bihugu ku bindi bibazo bitari bike bikomeye ivyo bibazo birimwo ihindagurika ry'ibihe iterambere rirama agateka ka muntu gusambura ibigwanisho rohonyanganda no gutunganya gushasha inzego z'ishyirahamwe onu
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro by'uyu munsi ariko mureke rozine munezero atwibutse muri make amakuru y'iki gitondo
amakuru twabashikirije mu ncamake avugwa hirya no hino ku isi yaragizwe ahanini n'ikiganiro cyahuje abakandida bariko barahiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hano muri amerika mu ncamake rero twabashikirije amakuru agizwe nuko Hillary Clinton w'abademokrate na Donald Trump w'abarepublikani aho bahangana mu kwishurana ku bibazo by'umumenyeshamakuru bongera bishurana hagati yabo muri icyo kiganiro abakandida bombi bishuye ku bibazo bijyanye n'ubutunzi umutekano hamwe n'amoko ku bijyanye n'ubutunzi umukandida Hillary Clinton w'abademokrate yagarutse ku migambi yiwe ijyanye no gushinga amashyirahamwe mashasha kwagura ayasanzweho no kunganisha imishahara Hillary yatumye urutoki umukandida Trump ko afise ingendo y'amacakubiri yongera amenyesha ko ku bijyanye n'umutekano azogwanya ubunyonyezi buciye mu buhinga bwa none akazogwanya n'iterabwoba akoresheje ubuhinga bwa none umukandida Trump avuga ko azokwerekana amakori yiwe ari hamwe Hillary Clinton yerekanye amabaruwa atari make yakoresheje acishije ku muhora w'akazi nayo ku bijyanye n'ubutunzi abo bakandida uko ari bombi bavuga yuko nako ku bijyanye ku bijyanye ku bijyanye abakandida bagarutse ku makete y'akazi yakoresheje Trump avuga kandi ko azogarukana amahinguriro y'imvukira za Amerika yagiye gukoresha yagiye gukorera hanze y'igihugu kugira agaruke gukorera muri Amerika hagati Trump yagarutse kandi ku mugambi wiwe wo kugabanya amakori y'abatunzi kuko kubwiwe kugabanya amakori bizotuma amashyirahamwe yabo yabo batunzi agaruka mu gihugu hagati Hillary Clinton avuga yuko umukandida Trump adashaka gushira ahabona ibijanye n'amakori yiwe ariko ko hari igituma afise icanyegeza inyuma yo kwishura ku bijanye n'ubutunzi mu kiganiro abakandida Donald Trump na Hillary Clinton babandanije bavuga bishura ku bibazo bijyanye n'umutekano hamwe n'amoko mwamenya kandi ko perezida Muhammad Buhari wa Nigeria aho yari mu nama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungoni yavuze ko atarota aganira n'umugwi Boko Haram
ijwi rya amerika ibiganiro byacu birakomeza ariko jye mbaye mbikebanuye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.